Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo umugambwe congre national pour la liberté mu mpfunyapfunyo cnl w'umunyepolitike atavuga rumwe na leta mu burundi agaton rwasa waremewe gukorera ku mugaragaro mu burundi ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire imigo n'imigambi yacu ingendo nshasha uyu ni agaton rwasa ayoboye umugambwe congre national pour la liberté mu mpfunyapfunyo cnl turavuga no ku bigeme bakiri bato bava mu burundi bahagaritswe ku rubibe rw'igihugu ca uganda ku bishasha kw'ireresi bbc y'abongereza iherutse gusohora yerekana ihohoterwa ryoba rikoregwa mu gihugu c'uburundi hamwe no ku rugero rw'imigwi ifatiye ku kugene abantu babayeho mu rwanda yashizweho mu gihugu yavuzwemwo ruswa n'akarenganyo rugiye gusubigwamwo mu gihugu yamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri uyu mwanya aroyisi urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika abatabara abarobyi abasirikare bacungera amazi hamwe n'abahinga b'abapolisi ejo kuwa kane bari bakirondera abantu mirongo ine na batatu babuzwe irengero bagwiriyemwo abamuka muri bene n'inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu ruzi nigeri nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ubwo bwato bwibiye inyuma y'aho hadukiye umuyaga ukomeye cyane muri district ya sambera mu bumanuko bushira uburengero bwa Niger mu gatondo ko ku munsi wa gatatu busigaje imetero amajana abiri ngo bushike ku musozi abantu mirongo itandatu na babiri baratabawe abandi mirongo ine na batatu ntibaraboneka nk'uko bishikirizwa n'abategetsi bo muri ako karere bari mu bwato bava muri Benin berekeza muri Niger imvo yatumye buzama ngo nuko bwarimwo abantu umurengera abasirikare bashika mirongo ine barishwe ku munsi wa kane mu ntara ya kashimire mu buhindi igihe umwiyahuzi yari mu modoka itezwemwo bombe agongeye imodoka za gisirikare ico gitero ku basirikare mu ntara ya kashimire cabaye ku miduga ya gisirikare mirongo irindwi yari mw'ibarabara iri mu rugendo ni hafi y'umurwa mukuru w'iyo ntara iki gitero gishobora kunyura imigenderanire atako yari yifashe hagati y'ubuhindi na pakistani mu gihe ubuhindi bwagiriza pakistani guha indaro no gufasha abarwanyi b'umuhari jayesh e muhammad eh, bagaba ibitero mu ntara ya kashimire igitigiri c'abafa kirashobora rero kuzokwiyongera kuko benshi mu bakomeretse muri ico gitero bababaye cane mu bitaro aho bariko barakurikiranwa muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump aratangaza ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe kugira ace inyuma ya kongere ya amerika abone kuronka amafaranga yo kubaka uruhome yifuza ko kuzibira abimukira binjira bava muri mexique batubahirije amategeko sena hamwe n'inama nshingamateka za amerika bemeje itegeko ririmwo amafaranga yo kubaka igice gito cy'uruzitiro ku rubibe amerika ihana na mexique kandi baza bararungikiye perezida trump ngo arusinye bitekanijwe ko aryemeza kuri uno wa gatanu kugira ibikorwa vya leta ntivyongere guhagarikwa inyuma y'ibiganiro hagati y'impande zibiri mu migambwe yose bamuhaye umuriyaridi umwe n'ibice bitatu w'amadolari ari munsi cyane y'imiliyoni imiliyaridi zitanu n'ibice indwi yari yasabye ubwa mbere gutangaza ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe biha Trump ububasha bwo gukura amafaranga ahari hose mu kigega ca leta akabona kuyakoresha mu kubaka uruhome mu gihe yotangaza ko igihugu rero kiri mu bihe kibangamiwe abademokarate barahiga ko baca bamwitwarira mu butungane umugambi wiwe wo kubaka urwo ruhome ukabura bangiriye gushika ubutungane bugize ico bushikiriza kuri ivyo birego sena ya leta z'ubumwe za amerika yaremeje kandi ejo kuwa kane william bare yashikirijwe na perezida donald trump kuba umushikiranganji w'ubutungane azokurikirana amatohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Uburusiya bwaba bwaragize mu kwivanga mu matora hamwe n'imigenderanire yoba yarabaye hagati y'Uburusiya n'abegereye Trump bar yigeze kuba n'umushikiranganje w'ubutungane muri leta ya George H. Walter Bush inyuma yo kwemezwa n'abasenateri bose hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe abasenateri nka bose mu mugambwe w'abademokrate bari bat- bari bateye kubiri n'igeranwa ryiwe naho bashimwa bashima ivyo yaranguye muri kahise bafise kandi amakenga ko ashobora kuti- kwifatanya n'uruhande rwa perezida Trump mu kuburizamwo amatohoza mula ariko arakora ku cyicaro cya oni umushikiranganji wa venezuela ajejwe imigenderanire n'amakungu yorge areaza yatangaje ejo kuwa kane ko ariko arakora urunani rw'abadiplomate babona ko leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu biriko birarenga akarimbi ku masezerano y'ishyirahamwe mpuzamakunguni abuza kwivanga mu vy'igihugu Reaza yari akikijwe n'abadiplomate bava mu bindi bihugu cumi na bitandatu birimo Uburusiya, Ubushinwa, Korea ya ruguru na Cuba igihe yaganira n'abameshamakuru ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibihugu birabandanya gushigikira leta ya Nicolas Maduro muri Venezuela mu gihe hari ibindi bihugu bishika kuri mirongo itanu birongowe na leta z'ubumwe za Amerika vyemeza umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido ko ari we mukuru w'igihugu. Uwo mushikiranganji yavuze ko uwo murwi w'abadiplomate ugiye gutangura mu minsi mike gukangurira ibindi bihugu kugira bibone ibihe bibi abanyevenezuela barimwo
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere ikigo cya leta ya uganda gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kivuga ko ku munsi wa kabiri cyahagaritse ku mupaka wacu abantu bagera ku ijana bava mu burundi bariko binjira muri uganda ariko benshi bakaba bari abakobwa bato batari bazi iyo bari bagiye n'uwari abatwaye inkuru y'idonido tuyikesha umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi umuvugizi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu jacob siminyu yabwiye ijwi rya amerika yuko ku wa kabiri wa kino cyumweru basubije inyuma hafi abantu ijana biganjemo abagore n'abakobwa bari bari mu mabisi abiri atwara abagenzi ya kompanyi ya trinite bagerageza kwinjira muri uganda baciye ku mupaka wa mutukura igihugu gihanye na tanzania bwana siminyu yasobanuriye uko abo bantu bari bameze They were mostly young ladies and some of them underage. They didn't know where they are going. They didn't know what they are going to ati abenshi bari abakobwa b'urubyiruko kandi bamwe muri bo bari hasi y'imyaka cumi n'umunani ntabwo bari bazi iyo bajaga ntibari bazi icyo bajaga gukora kandi ntibari bazi n'impamvu bari bari mu rugendo ubwo twabavugishaga hari undi muntu bari bazi bose bagiye bavugaho dukeka ko ari we wari uri muri uwo mugambi wo kubacuruza turacyakora amaperereza asesuye tuzi ko hari ikipe y'abantu bari inyuma y'ibi bikorwa mu gihe gikwiye tuzababwira ibizava muri ayo maperereza uh, serious clues, but we think there is some collusion and uyu muvugizi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu yongeye ambwira impamvu bahagaritse aba bantu bakanabasubiza aho bari bavuye kandi anavuga ko uganda igerageza uko ishoboye kose kurwanya icyaha cy'icuruzwa ry'abantu uh, they were suspected victims of human smuggling and human trafficking. And it's a vice that we are trying to fight.
twaketse ko bari mu rwego rw'abantu bibwa kandi bagacuruzwa icyaha turimo kugerageza kurwanya twivuye inyuma nk'igihugu abantu benshi bagera muri iki gihugu twababaza iyo bagana bakaba batahazi bamwe ariko batubwira ko barimo gukomeza mu bindi bihugu nk'iby'abarabu kuhakorera twagiye tugira n'abandi basubizwa inyuma bageze muri kenya ariko baranyuze hano rero aba twasubije inyuma twabikoze mu rwego rwo kugerageza guhasha icyaha cy'icuruzwa ry'abantu Uh, stopping them at the border was a way of fighting smuggling of persons and trafficking.
yongeyeho ko abashinzwe umutekano mu gihugu cyane cyane ku mipaka hamwe n'abakora ku mipaka bose batojwe bihagije kugenzura no kumenya abantu bari mu rwego rw'abacuruzwa kubera ko uganda yagiye ikoreshwa kenshi n'abacuruzi b'abantu kugira ngo babageze mu bindi bihugu aya navuze ko hari abandi bantu bari muri ayo mabisi baza mu kazi gasanzwe bo ko bemerewe bakomeza n'urugendo rwabo imbere mu gihugu nahamagaye ambasaderi y'uburundi muri uganda bwana jean bosco barege kumubaza ku banyagihugu be bakorerwa ibi byaha avuga ko nawe ko yabyumvise ariko atarabona ibisobanuro bihagije yongeraho ko niba koko ubutegetsi bwa uganda bwahagaritse abo barundi muri urwo rwego cyari igikorwa cyiza ku yandi makuru yiyongeyeho yambwiye ko nohamagara abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cye cy'uburundi kugira ngo tubabaze ukuntu abo bantu bemerewe gusohoka mu gihugu batazi aho bagana Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ejo ku munsi wa kane bwarekuriye umugambwe congre national pour la liberté senel mu mfunyapfunyo w'umunyepolitike atavuga rumwe na leta agaton rwasa gukorera ku mugaragaro umushingamateka agaton rwasa agisaba gutangaza umugambwe mushasha yari yashatse ko witwa fnl amizero y'abarundi ubushikiranganji bumwangira buvuga ko atamigambwe igira amazina asa mu kiganiro na mugenzi wacu diane nininahazwe agaton rwasa yatanguye amubwira uko yakiriye iyo ngingo byatevye mugabo byashobotse twabyakiriye neza ni akaryo keza turose kuko ushobora natwe gukora politike ku mugaragaro umuntu adahura n'uwundi ngo amwagirize ngo inama zitazwi n'amategeko tukibaza rero yuko kizoba n'ikintu ciza ku matora yimirije y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubwo ruhusha bivuze ko birangiye ubu unye mugiye gukora ku mugaragaro canke hariho ibindi bica bikurikira imbere y'uko uku gukora ku mugaragaro bitangura iyo bamaze gusinya ijya ngingo mwamwitse ubwo burenganzira mutangura gukora haba hasigaye ahacu kwitunganya twebwe nyene ubwacu dukeneye gukora inama ni ukubimenyesha ubutegetsi kugira ngo bafate ingingo zibereye mu bijanye n'umutekano cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyoba gikenewe ivyo tubona ni uko umugambwe wanyu ko mwari mwarawiyumviriye bigitangura izina ryahindutse nivyo vyoba vyarabaye inzitizi imbere kugira ngo ntimushobore guhabwa urwo ruhuca rwo gukora kiriya gihe mubona ko twari twifuje gushinga umugambwe tuwita front national pour la liberté FNL amizero y'abarundi bashakaga bati oya hari iyindi migambo yitwa FNL n'ibiki bintu hamwe n'ibyo twe twavuze tuti icyo nicyo ikibazo turakura kuri iyo FNL mbwa n'ubundi ngo hari abace baca kuvuga yuko nabo ngo nimba ari mu ndirimbo zabo nimba ari mu vyiyumviro byabo ko bavuzemo icyo kintu ngo amizero y'abarundi nanyene turavuga tuti iyo si ingorane igikuru ni uko tworonka urubuga dukorerako hanyuma turumvikana n'abo dusangiye ibikorwa dutanga rero iryo zina rishasha rya Congrès National pour la Liberté uyu munsi rero batwemereye yuko rero dushobora gukora ku mugaragaro atawukibaguzwa congre national pour la liberté n'umugambwe mutegekanya ko ushobora kuja munani nk'amizero y'abarundi canke mubona ko muzokora nk'umugambwe gusa ivyinani mukaba muravyihojeje umugambwe urashobora gukora ari wo wonyene mugabo umugambwe kandi urafite uburenganzira bwo kwiyunga n'iyindi migambwe hageze amatora bivanye n'uko urubuga ruzoba rumeze icyumviro cyo gushyira ingufu hamwe twe tucakiriza yompi kuko n'ubundi icyo duharanira ni inyungu z'igihugu none urose abo mufatanya urugendo ku ntumbero imwe uwo iki congre national pour la liberté icivugo cayo co cahindutse bivanye n'icari kihari ubwa mbere canke mwagumije ku co mwari mufise ya icivugo naco nyene twarameze nk'abahinyanyura kugira ngo ntiduhe urwitwazo umuntu n'umwe ntitwosazira mu mpari ku bintu wosanga ata nico vyokungura inyuma yaho rero umugambwe wanyu wemerewe gukora ubu mugiye gushimikira kuki ubwa mbere na mbere ni uko tubanza kwitunganya kugira ngo inzego zijyeho hisunzwe amategeko n'amategeko ari ubwo bagenga umugambwe ni ukuvuga yuko yihuta tubwirizwa gutegura ikoraniro kaminuza kugira ngo icyo kibazo cy'inzego kive mu nzira ikigira kabiri ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire imigo n'imigambi yacu ingendo nshasha dushobore kwitegura tutavuga ngo hariho umugambwe ku izina ariko umugambwe ari umugambwe uri mu banyagihugu hari abanywanyi by'u by'ukuri bashobora kuba bawiyumvamo bakawukorera bakazonawuhunda n'amajwi umugambwe wanyu wemerewe gukora ku mugaragaro mu gihe abanywanyi banyu vyakomeje kuvugwa ko bahohoterwa mu mpande zitandukanye z'igihugu c'u Burundi ndetse gushika nino saha hariho n'abakiri mu mvuto hari ico ukwemererwa gukora ku mugaragaro ku bwanyu mubona kizohindura kuri uko guhohoterwa canke ku gutunganirizwa kw'abari mu mvuto batandukanye hari ico bishobora guhindura mu buryo kumbure abahora bitwaza kubona n'abantu bahuye bariko bararamukanya eh, bagaca bavuga ngo bari mu manama atazwi n'amategeko hari n'icyo bizohindura ku bantu bahora bafata abantu nk'uko umenga bo bose abarundi nta burenganzira bafise bitwaje ngo nta mugambwe barimwo kuba baba baragize ibibazo bagafungwa tuzobandanya dusemerera tugerageze du- dusabe ko ba- baronka uburenganzira bwabo kuko ibyo ari byo byose nta muntu w'ugupfungwa nimba umuntu yakoze ikosa bakamufata bakamu- bakamufunga igikuru si uko bamugumiza mu nyororo nimba byo kuri bafite ibyemezo ni uko bashira imbere bamushyira imbere y'intahe bimwagiriye agatsindwa nta kundi yohanwa mugabo bibonetse ko ari bya bindi by'amarementanya nta mpamvu y'uko umuntu yopfundira mu nyororo ni byiza abantu bose bidegembya honorable gwasa umugambwe wanyu mushasha congres national pour la liberté uzotanga umukandida mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri sinoca mvuga ngo ngwego canke ngo mvuge ngo oya mugabo ikizwi nuko mu bijanye n'uburenganzira bwa politiki iyo abantu bafite uburenganzira bwo ku- bwo gutora n'ubwo kwitoza baba babufise ivyo rero tuzoraba ico gihe kigeze nitwasanga bibereye nitwasanga bishoboka tuzobikora kuko ni uburenganzira duhabwa n'amategeko honorable agaton gwasa muramutswa guhera uno munsi mugambwe mushasha congres national pour la liberté ariyo cnl mu mpfunyapfunyo tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika nanjye ndabakengurukiye kuri kano kanya mumpaye ko guteramana namwe zinabumviriza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderese ni voa radiyo yacu
mu burundi kandi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi yatangaje ibishasha ku ireresi bbc y'abongereza iherutse gusohora yerekana ihohoterwa ryoba rikorerwa mu gihugu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika diane ndonse yakurikiye ikiganiro cashikirijwe abamenyeshamakuru i bujumbura ejo kuwa kane inyuma yaho leta y'u Burundi yiyamirije ireresi ijanye n'ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu yerekanywe kuri televiziyo y'abongereza BBC mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze ubutungane buvuga ko bufise ivyemezo bibandanya kugaragaza ko ari ikinyoma umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi avuga ko hari umusore yitwa mugwaneza patrick yemanga ko yafadikanije n'abandi mw'ikorwa ry'iryo reresi bivugwa ko ari ububeshi uyo rero akaba aherutse guhagarikwa nawe yitwa mugwaneza patrick aremanga ibiri muri iyo reresi akavuga ukuntu yateguwe igahingurwa akavuga n'abo bayiteguranye hamwe n'ababafashije aravuga ko yateguriwe mu gihugu c'amahanga ndetse akanamenyesha uruhara yakinye aho yigize umukozi w'igendereza abandi nabo bakigira abapolisi mu byo yamenyesheje kandi ni uruhara rwagizwe n'umwe mu ndongozi z'amashyirahamwe yigenga asanzwe aronderwa n'ubutungane ku byo yakoze mu migumuko yo muri 2015 nawe akaba ari uwitwa pacifique nininahazwe uwo rero ngo niwe yafashije guhuza abamenyeshamakuru ba bbc bahinguye ivyo binyoma hamwe n'ababikinye harimwo mugwaneza patrick inyuma yaha umushikirizamanza kizigenza wa repubulika amaze gutangaza ibi umuvugizi mu bushikiranganji bw'umutekano pierre nkurikiye yaciye asaba abamenyeshamakuru ko boja kuraba uwo patrick mugwaneza aho afungiwe mu biro vy'igendereza akaba yanemerewe kugira ico ashikirije ku bijanye n'uruhara yagize mwitegurwa ry'iyo reresi ari umugenzi wanje yahunze aza kampala kira je nagiye avayo ko zirya evenema ziba zo kuri irya nzu hama ndamwakiriye niwe yigeze kubonana n'abantu muri sheraton hama babonanye je naje amporopoza yuko nshobora gukina hole yuko nabaye umudeteri muri irya nzu hakabona hari undi mugenzi wanje yitwa jamari nawe amuha hole yuko yabaye umupolisi yari acunze muri irya nzu hama akantarukana mvuye muri irya nzu abamenyeshamakuru ba bbc baje inshuro zibiri inshuro ya mbere baridondoranye baratubaza uko byagenze mugabo bashe batubaza separema umwe wese ukwiwe hamaje ivyo bambajije bambajije ku nzi ko naba nabaye mudeteni hajya n'ukuntu nahavuye igihe nafatiwe n'uwamfashe hama n'uwankuye hajya n'ukuntu nahavuye uyu yavuze ko yitwa patrick mugwaneza avuga ko yafashwe itariki mirongo ibiri z'ukwezi guheze agafatirwa muri kartiye ya mutangano iri mu gisagara ca bujumbura ikitagaragara neza ni ingene yagarutse mu burundi n'icatumye agaruka kuko avuga ko yari yarahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba yari yahungiye i kampala mu gihugu ca uganda ari naho umushikirizamanza mukuru avuga ko hatunganirijwe igice kimwe c'iyoreresi ikindi bujumbura uyu musore anavuga ko amamuko yiwe ari muri komine busoni y'intara ya kirundo ariko rero mu bamenyesha amakuru ntawashoboye kubona ikarata ndangamuntu yiwe uko biri kose umushikirizamanza wa repubulika avuga ko azohanwa hisunzwe amategeko mbere n'abo bafatikanije gukora ico caha bakazobandanya barondegwa kugira ngo nabo nyene bahanwe ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika twagerageje gushaka pacifique ninine hazwe avuga ko ari we mbarutso y'iyo reresi ya bbc ntiyitaba telefone yiwe igendanwa
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu rwanda urugero rw'imigwi ifatiye ku kugene abantu babayeho bita imidehe yashizweho mu gihugu yavuzwemwo ruswa n'akarenganyo rugiye gusubirwamwo ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu bwatanguye gutororokanya ivyiyumviro bizoshingirwako mu gusubiramwo urugero rw'iyo migwi ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi kenshi iyo hagize umuyobozi usura abaturage asanganizwa ibibazo by'uruhuri abaturage bagaragaza ko babiterwa no kuba barashyizwe mu byiciro by'ubudehe buhabanye n'imibereho yabo bivuga ko abaturage aribo bagira ijambo mu kwishyira mu byiciro ariko benshi basobanura ko ibyo bishyiramo babiheruka bakiri mu nama z'imidugudu nyuma bikazasohoka barashyizwe mu bindi byiciro batifuzaga bagiye badushyira nko mu cyiciro cya gatatu kandi nta kintu ufite ushingiyeho nta gatungo woroye nta ki ubwo rero ni ukuvuga ngo icyiciro cya gatatu sinyishimiye narajure ngo banshyire no mu cya kabiri biranga urigeze mu rugo mbese ukabona n'aho ntuye ntabwo uhankwiriye mu nama minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangije kuri uyu wa cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi nzego bunguranye ibitekerezo hagamijwe gukusanya ibizagenderwaho mu gushyiraho ibindi byiciro bishya by'ubudehe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri shyaka anastazi yavuze ko ibyiciro bishya bizashingira ku bitekerezo by'abanyarwanda minisitiri shyaka yakomeje avuga ko abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire kuko ikigamijwe ari ugushyiraho ibyiciro bikora kandi bitanga ibisubizo bigabanya ubukene mu banyarwanda mu mvugo ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu humvikanyemo ko ibyiciro bishya by'ubudehe bizabamo impinduka zigamije gushishikariza abaturage kwigira no gushakisha uburyo bwo kwiteza imbere aho guhora bateze gufashwa ibyiciro byose bizajya ntabwo amazina ariyo kamara ariko igikomeye ni uko ibyiciro tuzashyiraho tuzaba dufite ibipimo byumvikanyweho bitandukanye icyiciro n'ikindi ariko ikindi gikomeye cyane ni uko wasangaga bitangiye no gutera ibibazo abantu bakavuga ati birakorwa nabi abakeneye cyane si babona ubufasha dushingiye ku mikoro akarere cyangwa igihugu gifite tumenye abo dushoboye gutera inkunga n'aba ariko nanone dusa n'abagirana n'amasezerano se bazagutera inkunga ufite amaboko yombi uri muzima uri umusore imyaka itanu icumi ese ni byiza kugereka mburuse na minerivare kuri ibyo bintu by'ibyiciro ibyiciro ko ari icy'umubyeyi n'imibereho y'umwana niba yifitiye ubwenge kuko atakomeza akabona ibyo ahabwa n'igihugu turagira ngo abantu nubwo hari ubufasha leta izatanga ntagisimbura ko umunyarwanda yari akwiye kubaho yifashije agafasha n'umuryango we wumvise imvugo ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'iz'abatangiye gutanga ibitekerezo muri iri vugururwa ry'ibi byiciro birashoboka ko mu byiciro bishya biteganijwe kujyaho bitazashingira ku byo gufasha abaturage guhabwa ubwisungane mu kwivuza kurihirwa amashuri kuko ari byo akenshi wasangaga abaturage bashyize imbere naho ubundi rero baraduhakaniye ngo ngo nta mafaranga ngo ntidutange amafaranga ngo turifashije ibyo twifashije n'ibyo ntazi nta sambu dufite turi abantu icyenda ni ibihumbi makumyabiri n'umunani dutanga noneho kugira ngo ayo mafaranga azaboneke urumva ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo kurya ni ukubiparika kubera kurwara kugeza igihe uzabona bya bihumbi makumyabiri na bingahe haboneka nk'icyatanu tukarya magana atanu igihumbi tukakibika kugira ngo tuzagere kuri mituweli kuko mituweli irakomeye mu rugo habayeho kwigomwa kurenza urugero kugira ngo tubone mituweli ni ukwibabaza rwose ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza rgb bugaragaza ko abaturage basaga mirongo itanu ku ijana batishimiraga ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo kugeza ubu hari hasanzwe hakoreshwa ibyiciro bine biriho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu cyiciro cya mbere ari nacyo gifashwa cyane harimo abantu bagera kuri miliyoni enye na magana atanu ni ukuvuga abagera kuri cumi na batandatu by'abanyarwanda bose icyiciro cya kabiri cy'ubudehe cyari kirimo abagera kuri miliyoni eshatu zirenga basaga makumyabiri n'icyenda n'ibice umunani by'abanyarwanda icya gatatu cy'ubudehe cyo cyarimo abangana na miliyoni eshanu n'ibihumbi magana arindwi mirongo itandatu na bitandatu bangana na mirongo itanu na batatu ku ijana by'abanyarwanda bose mu gihe icya kane kirimo abaherwe cyari kigizwe n'abantu ibihumbi mirongo itanu n'umunani gusa bangana na zeru n'ibice bitanu by'abatuye igihugu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko igiye kwegera abaturage muri buri mudugudu kugira ngo batange ibitekerezo ibyiciro bishyashya bizaze bishingiye ku byifuzo by'abaturage asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.